Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyabyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye ko uyu munsi wa mbere itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike nkurikije ateramije ibiganiro vy'uwo munsi abarundi nk'uko nama arabivuga ahanini ni twebwe nyene dutegerezwa kwicarira ibibazo vyacu uyo ni leona hanyangoma arongoye urunani senarede ruharanira demokarasi ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha avuga ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu vyo muri afurika hamwe no ku ngingo bashitse ko ejo ku munsi wa mungu yadizabeba mu gihugu ca etiyopiya iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye arimwo ihiganwa mpuzamakungu rihuza ibihugu vyo muri afurika niko ribera mu gihugu c'u rwanda turabibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutanguriye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Oriane itangishaka muramutse neza Oriane umwanya ni wawe
murakoze cyane frederic nkundikije ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri afurika ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika kijejwe iterambere ku isi usaid gitangaza ko kigiye guha igihugu cya etiyopiya imfashanyo yihuta y'amadolari amamiliyoni mirongo icenda n'indwi y'amanyamerika mu ngingo yo gutabara abantu babangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe ryiswe El Nino ejo ku munsi wa mungu Gail Smith umuyobozi mukuru w'icyo kigo yasohoye itangazo avuga ati leta zunze ubumwe za amerika igiye gufasha abanyetiyopiya guhangana n'ihindagurika ry'ibihe rya El Nino imfashanyo zirenze ko zikazokoreshwa mu kubandanya ibikorwa byo gufasha twari dusanzwe twaratanguye icyo kigo kivuga ko ibihe by'ubushuhe bwiyongereye byabaye mu karere k'inyanja ya pacifique nibyo byatumye haba ihindagurika ry'ibihe bigatuma atamwimbu ukwiye uboneka byongera bigira ingaruka mbi ku bworozi haca haba no kutaronka imfungurwa zikwiye ku miryango yari isanzwe ari ntaho nikora usaid imenyesha ko muri iryo fashanyo ihaye etiyopiya harimo amatoni ibihumbi ijana na mirongo indwi na bitandatu by'imfungurwa zizotangwa ku banyagihugu n'impunzi ziri muri icyo gihugu bose bagera ku mamiliyoni ane tukiri muri afurika intagondwa za boko haram zaraye zigandaguye abantu mirongo itanu mu gitero zagize mu kigwati kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria ababibonye bavuga ko ejo ku munsi wa mungu uwo mugwi w'intagondwa z'abaisilamiste zinjiye mu kigwati ca dalori hafi y'igisagara ca maiduguri aho batangura kurasa amazu banaturira amazu y'abantu bongera baturira barasa amazu murantunga bongera baturira amazu umusirikare umwe yabwiye ikinyamakuru cy'abanyamerika The Associated Press yuko abihevye batatu b'igitsina gore baturikije amabombe bari ahantu hari abantu benshi cyane bituma abatari bake bahasiga ubuzima ikiza k'indwara c'indwara yitwa zika yadutse mu gihugu mu bihugu vya Amerika y'Epfo gishobora kugiramira inzego z'amagara y'abantu ku isi kurusha ikiza ca ebola cahitanye abantu ibihumbi cumi na kimwe muri afurika ivyo n'ibivugwa n'abahinga mu vyerekeye amagara y'abantu baganiriye n'ikinyamakuru c'abongereza the guardian na examiner ikinyamakuru c'abanyamerika imbere y'inama yihuta itegekanije kuba kuri uyu wa mbere aho haza gufatwa ingingo y'uko ico kiza kigiye gushirwa ku rutonde rw'indwara zibangamira amagara y'abantu ku rwego rw'isi abategetsi bajejwe amagara y'abantu muri Brazil bamenyesha ko ibitigiri by'abana bavuka bavukana ubumuga bita macrocephaly aho umwana avuka afise umutwe muto cyane bitera byiyongera bavuga ko ubwo bumuga bahora babona gake cyane rwose ubu bumaze kwiyongera inshuro cumi amatohoza y'igitera ubwo bumuga ku bana bavutse yaratanguye ariko biribonekeza ko hariho isano hagati y'icyo kiza bita zika n'abana bavuka ku bakenyezi baba bayanduye iyo ndwara iyo bibungenze intagondwa z'abagwanyi ba islamic state baraye biyitiriye igitero ca bombe cyahitanye abantu mirongo itandatu mu bigwati by'igisagara ca damascus abihevyi babiri biturikije ko amabombe igihe abajejwe gutabara imbabare bari bagiye gutabara abantu baguye mu gitero ca bombe caturikiye muri district ya Sayeda Zainab i Damascus hafi y'inyubakwa y'amasengesho y'abayisilamu b'abashiyita ubwo bwicanyi bwabaye imbere y'uko umugwi munini utavuga rumwe na leta ya siriya wariko witegurira guhura na stefana de mistura intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu onu i geneve mu busuwisi mistura ariko agerageza guhuza imigwi itavuga rumwe na leta ya siriya kugira batorere inyishu ibibazo byateye intambara ya- byateye intambara yaduka muri icyo gihugu haciye imyaka itanu aya niyo makuru twabateguriye muri aka kanya avugwa hirya no hino ku isi ayandi makuru yacu mushobora kuyaronka ku isiti yacu ya interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com canke mukayaronka no kuri twitter na facebook adresi zacu ni radiyo yacu voa hose kuri twitter no kuri facebook mwari muri kumwe na oya nitanga ishaka mu makuru avugwa hirya no hino ku isi turabararitse mu bandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru hano ku iradiyo ijwi rya amerika
urakoze oriane ku makuru uheje kudushikiriza nyuma yaho ishyirahamwe rya afurika rivugiye ko ritazorungika inteko mu rundi abanyapolitike bari hagati mu gihugu bafise ivyiyumviro bitandukanye kuri iyo ngingo bamwe barashima iyo ngingo abandi bakayinegura amashyirahamwe yigengayo asaba impande zose kwicara zikaganira eloge wirikaneza niwe yaduteguriye inkuru Tasien Sibomana umuvugizi w'umugambi w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi ukaba uri mu itavuga rumwe na leta avuga ko ari inkuru y'incamugongo kumva abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine banka irungikwa ry'inteko mvamakungu ku bwiwe ngo abakuru b'ibihugu biyobagije ikintu gikomeye ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu petero nkurunziza gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro iki kiringo kandi yemeza ko ari naco nkomoko y'ingorane zose ziri mu gihugu aba bakuru b'ibihugu vya afurika ngo bafashe rero ingingo batitondeye na gato atangura atubwira umwihwezo wiwe sinavuga ko wananiwe mugabo nk'uko bavuga mu kirundi ushobora kuba warushijwe abakuru b'ibihugu bategereza kuraba ibyo byose bakaraba amaraporo atangwa n'amashyirahamwe ataca arondera mu burundi gushika no ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu yerekana ingene abarundi bariko barishwa bunyamaswa bariko baranyuruzwa bamwe bagatogwa ibisiga abandi ntibatogwe abandi bagasinzikarizwa ubuzima mu minyororo itandukanye ivyo vyose ukaza wumva abakuru b'ibihugu babiri batazi neza n'ingorane zo mu burundi akaba aribo bahagarika ingingo yo gukingira abarundi murumva yuko ivyo bintu ari ibintu biteye ubwoba niba uno munsi umuperezida wa gambiya n'uwa guinee ekwatoriyani aribo bashoboye kubuza inteko zo kuza gu- kubogora abarundi bari muri karinga na mugoma ejo ngira hariho abandi bakuru b'ibihugu bazovuga bati nawe no iciyumviro ca Tasien Sibomana kiratandukanye rwose n'ica Jean de Dieu Mutabazi umukuru w'umugambwe Hadebu avuga ko bene imigambwe bacuditse bakiriye neza cane iyo ngingo aratanga ibituma akanagira ko n'umuti wo kuva mu njyana igihugu kirimwo ntabashamiranyi bariho hariho abantu batashaka ko amatora aba bashaka kudusubiza inyuma ngo tuheze tuje turaronka abategetsi bavuye mu biganiro nka kumwe vyahora biba iyarusha nawe tutavuga rumwe n'ubutegetsi twebwe dushigikiye yuko iyi ngorane iri ngaha mu burundi ni ingorane ya politike kandi itegeza kuronka umuti wa politike si umuti wa gisirikare nk'uko bari bashatse ku- kubigira kuri ivyo vyama- vyamaprobo twebwe rero turashigikiye ko umuti wa politike ari wo twoshira imbere umuti wa politike nawo uza gute ni ukwicara hamwe tukaganira umwe wese akavuga ikimubaki tukazoheza tukaraba uko coja mu mu ibwirizwa shingiro inama nshingamateka ikagihinyanyura tukaronka ibwirizwa shingiro rijanye n'ibi bihe imbere y'uko ivyo bikorwa inama y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango wa Afurika basavye ko vuba hoza mu Burundi intumwa z'uwo muryango zo ku rwego rwo hejuru umunyepolitike Sibomana arafise ico asaba izo ntumwa kwihutira cari kwihutirwa n'ico guhagarika ubwicanyi buriko burahekura abarundi n'uburundi ico tuzogisubiramwo incuro zishoboka ariko ntituzoruha mu gihe bazobandanya bica abarundi tuzoguma tugishyira imbere ica kabiri iyo baba abandi bari gusohoka mu nama bavuze bati naho izi nzego tuzibangiriye dushinze itariki ntabanduka y'ibiganiro atari iyi nkinamico yabo bateguye baza kuvuga ngo hindura ibwiriza nshingiro n'amasezerano yarusha wibere muhamperere nka ba bukasi ico o iyo baba abandi bagomba kubahiriza urwego barimwo rw'ubumwe bwa afurika bari kuzabuza ati e petero nkuru nziza naho tubangiriye kuri iki c'abasoda ibiganiro mu byita bitariki ntabanduka iyi kubona icyo batagishitse ko icyemeza yuko ayo mashyirahamwe ariko arereka abarundi na- n'amakungu yose abikurikirana yuko atawoyizigira rwose na kare mu kirundi baca umugani bati akimuhana kaza imvura ihise kandi utagira yinasenge yo kwisenga iruhande y'imigambwe amashyirahamwe yigenga nayo arafise intererano n'ivyo asaba impande zose njangwa beko atwara ishirahamwe onerope burundi igikomeye ni iki cyangwa igifite akamaro ni uko bajya bavuga yuko bagwanya leta batayigwanya bakoresheje ibigwanisho icyo ni icya mbere ko boheba iyo nzira yo gukoresha inguvu hanyuma ibiganiro bihuza abarundi bikaba urabona hariho ibiri ko biraba hagati mu gihugu hariho n'abandi baba hanze boba bakeneye kujya muri ibyo biganiro nabo nyine bokumvirizwa hanyuma bagashikiriza ibyiyumviro bijyanye n'ingene igihugu cyotunganywa ibyo bapfa ari byerekeye ibibanza bakabivugana kuko nta cobuza yuko abo batavuga rumwe na leta ishobora kubaha ibibanza bakabandanya bariho bagatunganya imigambwe yabo kugira ngo amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bazoce basubira mu ihiganwa mugabo atangwano ihari atangwa n'ibaye ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryari ryasavye ko horungikwa mu burundi inteko z'abasirikare ibihumbi bitanu hari mu mwaka uheze itariki ya cumi n'umunani ukwezi kwa cumi na kabiri inzego zose za leta uhereye ku nama nshingamateka zariyamirije izo nteko mvamakungu hanatunganywa imyiyerekano mu ntara zose zigize uburundi zo kuziyamiriza eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
inyuma yaho inama nkuru y'abakuru bo mu bihugu byo muri afurika irangiriye batumvikanye ku kibazo cyo kurungika inteko mu Burundi abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ko ata kintu kinini bari biteze muri iyo nama cerekeye izo nteko leona nyangoma arongoye runani senarede aratubwira uko yakiriye ibyavuye muri iyo nama ego eh, urakoze eh, frederic nagomba ndakuramutse eh, ndamutse n'abarundi bose ku izina rya sinarede gira iteka ndabipfuriza amahoro n'aho nzi bari mu magume menshi ego nk'uko ubizi ejo ku munsi wa gatandatu haratangwa inama y'abakuru b'ibihugu isanzwe eh, bigize ishyirahamwe ry'ubumwe rya afurika ariyo bita U- U- union africaine Ni- naragerageje ndumviriza amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ca za- eh, ca zimbabwe mugabe ari we yahora ari umukuru ndetse w'iryo shirahamwe yaravuze amajambo meza yo kutwibutsa cyatumye twikukira eh, ingene twikukiye ibyakozwe kugira ngo ico gihe oyiwa uwo muryango witwa oyiwa ufashe eh, ibihugu vyariko biraharanira ukwikukira bibishikeko Eh, umukuru mushasha igihugu ni- ni umukuru w'igihugu ca cade niwe arongoye ubu union africaine nawe nyene yaravuze ijambo ryiza avuga ati abanyafurika harageze ko eh, twiba ko tutarayenze gutega amashi gupfukama gusega hanze kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu murazi yuko hari umugambi bise umwa- umugambi w'umwaka w'ibihumbi bibi- bibiri na mirongo itandatu na gatatu eh, uba- w'iterambere ry'ibihugu byose bya afurika wa- bariko bararangura ayo rero n'amajambo meza hambaye cane cane cane ukwikukira ni ukwiba ko cane cane muri byose na cane cane mu vyo ubutunzi ku vyerekeye eh, eh, ikibazo gihambaye kiraba u Burundi aho abantu benshi bari biteze ko harungikwa inteko narumvise yego urakoze eh, barafashe baraganiye n'ikibazo kijanye eh, n'ibiko biraba eh, mu burundi barabica hirya no hino eh, ikibazo kijanye cane cane no kurungika inteko mvamakungu ziza gukingira umutekano w'abarundi bageramiwe n'ubutegetsi n'abari ku butegetsi ba nkurunziza ntibashoboye guhuza kuri ico kibazo eh, bafashe ingingo yo kurungika intumwa eh, zija kubonana n'abihaye ubutegetsi mu gihugu c'u Burundi muri ibi bihe Ah, ico twobivuga ko eh, eh, twebwe abo hambere ntibidutangaza cane kuko eh, no muri mirongo icenda na gatatu abarundi bari bakuze ico gihe bo kwibuka yuko baheje kwica umukuru w'igihugu eh, ndadayemera icyoro leta yiwe yari isigaye twaraborotse turasaba amakungu ko yokwita bakaza gutabara abarundi Eh, baje haheze imyaka cumi duhejeje ibiganiro eh, vy'iyarusha Eh, eh, turabiraba aho tugeze amaso ku isi hose aho igera Eh, si henshi izo ntego mvamakungu zigarukana koko amahoro ni- mwarabonye ibyabaye i rwanda i kongo kuva muri mirongo itandatu eka n'ubu muri angora eh, n'ahandi hose tutiriwe turadondagura ndavuga nti abarundi nk'uko nama ndabivuga ahanini ni twebwe nyene dutegerezwa kwicarira ibibazo vyacu biciye cane cane mu biganiro abegamiye leta ukabitora.
mushure nahe nyangoma abegamiye leta eka abashigikiye leta n'abari muri leta bavuga ko iyo ngingo yerekanye ko eh, vyari vyashikirijwe vyerekeye ibera mu Burundi eh, kenshi na kenshi ari ibintu vyakwiragizwa ku maradiyo canke ko ibinyamakuru binya- bi- bi- bimwe bita eh, media socio aho muhavuga kwiki oya ibyo biba mu burundi ndabizi eh, eh, ubwicanyi eh, ubusuma bwatumye ibintu biyangara mu burundi eh, nta utabizi eh, amateleviziyo ah, eka zimaze iminsi zerekana ibinogo bahanzemo ikivunga abantu abantu benshi bicwa na n'imbonerakure abandi bakicwa na- na- n'abapolisi n'inzego z'umutekano zokingiye a- abanyagihugu ibyo i- kumvikana kuri rya kuri rya ama leta yose urabizi amafise inyungu eh, kandi hariho amaleta menshi yo muri afurika eh, nayo nyene uravye kura- turavye ivyo bibazo vyo kwihamandamanda gatatu bayihaye iki ikigoranye ni uko i- inteko nkazijya ibihumbi bitanu kugira zize zisaba uburyo murabizi ko abanyafurika baca babanza gupfukama kurondera amafaranga hanze yo kurungika izo nteko bisaba uburyo bishobora kuronka abantu bazoza ku ibihugu vyemera kurungika izo nteko eh, hanyuma bigasaba yuko inama eh, y'umutekano yo muri oni ibanza ikavyemeza ivyo vyose vyari bizwi ariko eh, imigambo itavuga rumwe na leta cane cane no mu ru- runani muhurikiyemwo rwarasaba cane gose ko izo nteko zoza nukuvuga ko mwabisaba muzi ko zitoshobora kurungikwa mu Burundi Bo, si twe twabisaba gusa eh, nu- agomba n'umna n'urya mugwi urongoye uniyo africaine eh, wari wafashe ingingo y'uko horungikwa inteko eh, zingana ibihumbi bitanu vy'abasoda vy'aba bajejwe umutekano mvamakungu eh, kandi tukaba tuzi yuko naho z- zoza abarundi bonyene badashoboye kwiyumvikanira ngo bagarukane amahoro hagati yabo izo izo nteko nta na kimwe zokwishoboza zishobora ku- kutagira n'ico zitumariye cyane ntizize nk'uko mwavyumvise Leonard Nyangoma umukuru w'umuha- w'urunani Senarede murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye nawe urakoze frederike
ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru rirabandanya mu rwanda mugenzi wacu dizire hatungimana yakurikiranye iryo higanwa ririko rihuza ibihugu vyo muri afurika tumutega amatwi urukino hagati ya mari na tunisiya ni urukino kuva rugitangura mu gice cya mbere rwarimwo ishaka rikomeye cyane aho imigwi yose yakina irondera igitsindo uburyo bwa mbere bukomeye bwagiye kuboneka bwabonetse ku ruhande bwa mari ku minota cumi na gatanu w'urukino aho umukinnyi musa sisoko wa mari yatera umupira ukomeye cyane umunyegori wa tunisiya hami jeredi akawushyira hanze inyuma y'amasegonda mirongo itatu gusa tunisiya yaciye ironka akaryo keza yoyo ikirinjiza igitsindo cyayo cya mbere cyatsinzwe na mohamed ali monser mari ntiyareze amaboko kuko yagumye isatira umwanya wose ku munota wa cumi n'indwi mamadu kuribari yararonse akaryo keza ko kugombora igitsindo bari bahejeje gutsindwa ariko umupira butahanze haheze akanya gato cyane mari yararonse ubundi buryo ariko abdulayi kuribari nawe nyene biranka ko yinjiza igice cya mbere kiza kurangira ari igitsindo kimwe cya tunisiya ku busa bwa mari mu gice cya kabiri cy'urukino mari yarasumbije cyane tunisiya yasa n'iyarushe izuba ry'inyamirambo bikaba byaboneka ko ryabangamiye cyane abakinnyi ba tunisiya mari yaronse uburyo bwinshi ariko ku minota mirongo itandatu n'umunani niho yaronka penaliti arudiyeng acara yinjiza mari yarabandanije isumbya tunisiya mbere aronka n'ikindi gitsinda ku munota wa mirongo umunani cinjijwe na abdulayi diara naho mari yari yamaze kuronka ivyo bitsindo bibiri ntiyigeze izibira bikerekana ukuntu uwo mugwi wari wazikenyeye kuri urwo rukino umunyemari asanzwe baba i bujumbura amenyesha ko ari iteka ku gihugu ciwe kubona gishitse kuri iyo ntambwe Ouais, moi je suis content, comme euh, Tunisie c'est une grande équipe. Quand même, moi, jewe ndaryohewe cyane kuko tunisiya ni umugwi ukomeye kubona twagomboye tukanatsinda ibitsindo bibiri ni ibintu byiza cyane tuzobandanya dushyigikira umugwi wacu gushika mu rukino rwa nyuma ndashimiye abaje kudushyigikira hano i nyamirambo harimo n'abavuye i bujumbura nka jewe navukiye muri mari abanifurije umunsi mukuru abanyamari babaye bujumbura ndakeje n'abantu bose badushyigikiye nkongera nteza abanyamari babi bujumbura n'ababa i kigali tous les maliens qui sont à Bujumbura et tous les maliens qui sont à Kigali nayo umwe mu banyarwanda asanzwe akurikiranira hafi izo nkino amenyesha ko inkino z'uno mwaka za shani zibereye ijisho biboneka ko imigwi yose yaje yiteguye bihagije urebye aho zigeze kuri uyu munsi aho bariho bakina imikino ya kimwe cya kane mu by'ukuri biragaragara yuko ni kompetisiyo imeze neza n'amarushanwa ameze neza bigaragara yuko abayitabiriye baje biteguye ngira ngo urareba nk'abatsinze duhere nk'ejo ku ikipe ya ikipe ya kongo yatsinze u rwanda wabonaga yuko ari ikipe yakinaga ifite ishyaka ifite ingufu kimwe na cote d'ivoire meme na mari imaze gutsinda mu kanya urebye ishyaka bakoresha kandi bari bayibanje igitego mu by'ukuri biragaragara yuko n'ama ekipa ari determine naho rero u Rwanda rwasezeye amahiganwa biraboneka ko abanyarwanda bakibandanya baraba izo nkino kuko ku kibuga cy'inyamirambo bari bitavye ku bwinshi kandi benshi muri bo bakaba bashigikira igihugu ca Mali Desire Tunyimana Kigali ijwi rya Amerika tukivuga kandi ko higanwa ry'umupira w'amaguru ribandanya mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe nyine aratubwira ukuntu izo nkino ziriko ziragenda amavubi y'u rwanda ingwe za repubulika iharanira demokarasi ya kongo wari umukino ubimburira iyindi yose ku rwego rwa kimwe cya kane kirangiza muri irushanwa rya shani ririmo kubera mu rwanda isaa yine za mu gitondo ejo bundi kuwa gatandatu abantu bari batangiye kwinjira muri stade amahoro i remera abandi barindiriye gato bafata icyo kunywa bitegura uyu mukino wa nkubita ngukubite abafana ku mpande zombi bari basizoye muri morali yo ku rwego rwo hejuru ariko ku ruhande rw'u rwanda bikaba akarusho kuko bari mu rugo twamariye gutsinda twararahiye umva boyemwe banyarwanda twararahiye umva twamariye gutsinda twararahiye mbere y'uko umukino utangira igitima cyaradihaga ku bakunzi b'aya makipe ariko bakagerageza kwiremamo akanyabugabo bafashijwe n'ingoma vuvuzera ibinyuguri amarangi atatse ku mubiri udukono ducanyemo umuriro n'agasamusamu kagasembuye kuri bamwe ubundi nitwa intwari jeanne pomuseni ariko bampimba izina bita kabira kabira ntabwo ari ukuvuga ntibumve ngo ni kabira ngo ndi umukongomani aa ndi umunyarwanda nk'umufana w'umunyarwanda ye igitego kimwe ndi kuvuga ni igitego turi butsinde ku munota wa cumi na gatanu igitego kimwe ntabwo bari bukitugombore ikindi cya kabiri nongera shingeho cyo gutsinda ni igitego cy'abafana cya gitego kimwe nicyo shaka uko uyu mufana yabitekerezaga siko byagenze kuko igitego cy'u rwanda yari ategereje ku munota wa cumi na gatanu cyaje gusimburwa n'icya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munota wa cumi cyatsinzwe na dogisa gikanji umukinnyi wo hagati usanzwe mu ikipe ya daring club motema pembe yarekuye ishoti risasanuye ritungura umunyezamu w'u rwanda eric ndayishimiye nyuma yo kujijinganya kw'abakinnyi b'inyuma b'amavubi ingwe za kongo ziyobowe n'abakinnyi ngenderwaho nka joel kimwaki joyce romalisa eliya meshak na kabuhariwe eritiye ruvumbu zakomeje gushyira igitutu ku basore b'umutoza jonathan max w'u rwanda mu gice cya kabiri ikipe y'u rwanda yazanye imigambi mishya kwinjira k'umusore nshuti dominique savio asimbuye innocent habyarimana kwatumye amavubi akanguka ku munota wa mirongo itanu na gatandatu umukinnyi w'imbere sugira ernest usanzwe mu ikipe ya as kigali yahagurukije abafana b'abanyarwanda bari bamaze isaha yose baguye mu kantu atsinda igitego cyo kwishyura umukinnyi jean claude iranzi yagize uruhare rukomeye mu gutegura iki gitego gusa ntabwo yarangije umukino kuko ku munota wa mirongo inani na gatatu yasimbuwe na dani usengimana undi mukinnyi wavuyemo mbere y'uko umukino urangira ni abdul rwatubyaye wahaye umwanya faustin usengimana iminota mirongo cyenda y'umukino yarangiye bikiri kimwe kuri kimwe nyuma y'uko kongo yihariye igice cya mbere cy'umukino u rwanda narwo rukagaragaza ingufu mu gice cya kabiri iminota mirongo itatu y'inyongera yazaniye umugisha repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri iyo minota abakinnyi b'umutoza florent ibenge berekanye ingufu zisumba iz'u rwanda kubera ahanini amaraso mashya yari amaze kongerwamo aho zakari mombo yasimbuye eliya meshak hanyuma uwitwa riki turenge akajya mu mwanya wa nelson munganga ku munota w'ijana na cumi na gatatu umukinnyi w'inyuma w'ikipe ya kongo padu bompunga ukinira as vita club yatsinze igitego cya kabiri cyatumye abanyekongo basimbukira mu birere abanyarwanda barushaho gusohererwa ku kibuga cyabo nyuma y'ubwumvikane buke hagati y'abamyugariro b'u rwanda ku mupira wakomeje gusirisimba hejuru yarasimbutse asumba faustin usengimana ku mutwe kongo bibiri u rwanda kimwe bikomeza gutyo kugeza ubwo daniel benet umunyafurika y'epfo yasifuraga ko umukino urangiye abakinnyi b'u rwanda bahise barambarara mu kibuga bagaragaza umubabaro no gucika intege ka kanyamuneza rya shyaka za nyogosho z'umuderi zabaga zibereye benshi muri bo byose nta byari bigihari cyane cyane ko hari hashize icyumweru bose biyogoshesheje basigarana agasatsi gakeya gasanzwe antere rwanyange umwanditsi w'ikinyamakuru panorama avuga ko ikipe ya kongo hari byinshi irusha iy'u rwanda kongo yaturushije ubwenge kongo ifite abakinnyi b'abahanga benshi ndetse ifite na experience kurusha ikipe yacu ikipe yacu ubona ko n'abana ariko ngo urabona bafite ikintu cya experience hari nk'umukinnyi nimero eshanu wari urimo yari yazengereje abakinnyi bacu asimbujwe hajyemo noneho undi usa nkawe ukabona ko hari ikintu kongo yaturushije muri ya minota ku rundi ruhande abakunzi b'ikipe ya kongo mu munezero udasanzwe bati ntibyari byoroshye gusa barongeraho ko nta kabuza bazagera ku mukino wa nyuma Vraiment, c'est une sensation, je peux dire.
ndakubwiza ukuri turishimye birarenze pe umukino wari ukomeye umukino wari usobanuye byinshi yewe rwose nanakubwira ko wari n'umukino wa nyuma wakinwe mbere y'igihe gusa twari twaje twabyemeje twaje tugomba kwibohora rimwe na rizima nta gushidikanya tuzagera no kuri finale nta gushidikanya rwose umukino ukurikiraho wa kimwe cya kabiri kirangiza tuzahura n'izarokoka hagati ya zambia na gine nta kabuza nta kabuza turi ku mukino wa nyuma Là, en tout cas, nous sommes en finale.
ejo ku cyumweru kuri stade umuganda i rubavu habereye umukino usoza iyo muri kimwe cya kane kirangiza wahuje ikipe ya guinea n'iya zambia uyu mukino w'agatereranzamba watangiye saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ukarangira isaa tatu zibura iminota icumi warangiye ikipe ya guinea isezereye zambia kuri za penaliti eshanu kuri enye iminota mirongo cyenda y'umukino yari yarangiye amakipe anganya ubusa ku busa hashyizweho mirongo itatu y'inyongera ibiranga bibi by'ubusa ntihagire igihinduka buri ruhande rwateye penaliti zirindwi mu bakinnyi batatu ba zambia bahushije penaliti zabo harimo na kapiteni wayo christopher katongo yari claude munyandinda i kigali
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake y'amakuru twabashikirije oriana inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na oriane itanga ishaka mwakoze kutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.